Oh, they have. So they hear the sound of my voice. we don't show you. Go get this spring at the radio when I get battery. I don't carry another health matter. Just content that put for your remote, make you for fit. Yarn about them so you can do you go know one or two about them. one I carry come today na IUI. IUI a procedure when they, they use for couples when get issues with fertility. Those ones when no fee and eh, reproduce naturally. um e dey the direct introduction of good sperm into the woman womb. This method dey bypass the natural state of conception where the sperm go travel go the fallopian tube from the vagina after intercourse and ejaculation before it e go come reach the womb. This one eh, it e dey directly place the sperm for the womb. It e go come make the sperm dey closer to the egg so that e go increase the chance of conception and pregnancy. Why Then they do them, and who it dey help? to get belle dey depend on some factors Eh, this procedure fit dey beneficial to people with the following problems people when get low sperm quality people when get um ovulation or cervical um component problem people when be say they get sperm donation problem all these ones na eh, it e go dey beneficial to and the people when be say we fit recommend iui to now. people when be say they, they get complete absence of sperm when the male ejaculates complete removal or blockage of both fallopian tube uh, severe infection to the fallopian tube severe infection or blockage to the cervix and the opening of the womb severe genital infections of both partner Waiting, you need to expect this procedure eh, e dey similar to the ones when they do during pap smear eh, e fit dey uncomfortable but mostly eh, you know the pain it dey painless and eh, usually they complete they dey complete am within twenty to thirty minutes It e go dey performed by doctor or nurse when don't train for this particular field so for the procedure they go ask the woman say me she lie down for her back for the exam table mm, and eh, make she raise her leg sometimes they go help and support herself so that she go fit spread her legs well mm. They go come put tube wey contain the sperm the healthy sperm so for the woman vagina they go pass am through the cervix into the womb the sperm eh, they go push am into the eh, womb and then they go come withdraw the tube after the procedure eh, they go say make she still lie down for small time mild spotting fit happen one day or two days after the procedure e dey advised to wait after two weeks eh, before the woman take home test uh, pregnancy home test e dey advised say after two weeks testing before two weeks eh, e fit give false result your doctor go give you appointment to come in for blood test after about two weeks hmm? after about two weeks when you don do the home test this blood test so eh, e dey usually more sensitive to take detect pregnancy wetin you go come do next well e depend on the test result if dem confam pregnancy you go dey advised to at ten d an care for close monitoring for both you and your pikin if conception no happen you fit dey advised to receive uh, repeat the procedure before you consider other option the success of this procedure um, e dey different from for everybody e e depend on some kind things and some kind things wey fit influence am um, na age uh, the reason for the infertility the use of fertility drugs and whether the sperm is eh, dey viable or not Waiting be the weeks. the procedure they come with few weeks and eh, infection and multiple pregnancies Now the few weeks when the um, procedure they come with iui dey provide wonderful opportunity for people wey don fail to get belle through normal way compared to other fertility treatments, e dey less painful e dey less expensive and eh, e dey less invasive na the first line treatment for many cases of infertility eh, for, for infertility before they ask you to begin explore other options most times, eh, this therapy dey used alongside medication wey go come induce ovulation make we take note say the chances of woman say the woman get belle through this method eh e dey lower for woman wey don pass forty years and for woman wey don do three cycles of inse uh, insemination if you dey on fertility medications eh, e dey important make you dey on the lookout for symptoms like eh difficulty breath in breathing dizziness sudden weight gain sudden pain for your belle and pelvic area all these ones fit be side effects of the medication this one na e dey serious and e dey important for you to see your doctor once you begin dey notice all any of all these symptoms right away. My people, hope say you don't know about this IUIU. IUI, IUI, some people just they talk and they don't know waiting it be. Hope say you don't know about them. If you like no more, visit our website www.kitkahealth.com. With Tanda we get all the information when you need about IUI follow us for social media platforms so that you go to get ogbonge ogbonge gist as they drop at critical health for facebook for eh, twitter for instagram even tiktok self we did there my name na m1 at critical health na send me this message make i come tandara and put for your domot make you for feel know one or two about iui hope say you not know one or two about iui till you hear my voice next time mo the radio will not get battery all the way from critical health do turn that this one I dey go.